hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing my name is mama soj if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video guys today video guys we go dey talk about the reason why mc oluomo refused to support oduduwa mc oluomo they talk say oduduwa people want making support them, but when he tok say he won't become governor, a lot of oduduwa youth dem go against am say make him e no become governor say now they fight for oduduwa e no mean say na go see a broda wey be say na yoruba brother, wey tok say e won't go for governor now come they fight on our own brother, say okay oh may e no go for governor na so e no dey educated say whether sunday gboo wey be say he he they fight for this oduduwa oduduwa say where they e fight for oduduwa wey be saying a leader of this oduduwa whether sunday gboo self go school like am say why the yoruba youth go go against am say make e no become governor because dem commonize am and the same yoruba youth dey want make him use him voice to take speak for them. say okay o oh, may oh, oduduwa stand say if oduduwa wan stand if oduduwa people no go fit support their own people. say may e become governor wey be say that they want people wey go fight for them. say okay o oh, may oduduwa stand oduduwa do their own yoruba people wan stand on their own say if yoruba people wan stand on their own dem need to join out together Not be say they go see person wey be say one become governor they go try to dey draw the person down say the person no fit am say whether the person wey they rule them for that nigeria today sef go school say whether di fulani wey they rule them for that nigeria go school say some yoruba people now then they use their hand to dey do themselves say many people are e dey hear say e tok say he won't go for governor many people they thought say na im girlfriend o na im change im mind o na im make im and tinubu get quarrel o dis one this one say wetin bad if victor say wan become governor because he don't work so hard for for that lagos state and he don't help a lot of people. a lot of people wey be say they get job through him because say him get name for that lagos people know they see dat one they talk because he no speak come outside about oduduwa so make him come out come support oduduwa whether the oduduwa people still support him, even before they start to dey fight for this oduduwa oduduwa youth they always go against him, say e na agbero so how come the same people will be saying that they go against him, say e na agbero na so be this, one na so be that one go come they get up tomorrow say okay o oh, make him come the fight for oduduwa say make him come join sunday gboo the fight for oduduwa say at least at eh, before they call him agbero how come agbero come dey fight for oduduwa say e no go work like that. if oduduwa pipo no fit join out together, so make dem still support am to make him become governor for lagos state wey we say they go against him, he himself no go fit speak for them. say okay omi oduduwa dey on their own o oh. e say many oduduwa youths they they look for him downfall even before they start to the talk say yoruba people, they oh, won't go on their own no. Oh, Now yoruba people go carry name come social media take dey trend take dey use and take they insult them, they talk all kind of things for social media say if they want to make you support oduduwa not be that way We be see they go just come social media they call and say mc oluomo no talk and when e tok say wan go for governor then they tok say e no go fit write im own name as they tok say e no go fit write im name how the same person wey na tok say e no go fit write im name go come still come out for now, say e wan come tok say okay me oduduwa stand say dem when we say they go school and they go feel right journey, they go feel do everything for themselves make dem dey fight for the Odudua and making him fight for him own governor say na their eye e go be say e go when he become governor for lagos state all these people wey dey gather themselves wey dem dey call themselves Odudua. Now that time now they go come no say no be by go school no be him be everything say e good make person get brain say if you be real yoruba you see your own fellow yoruba brother say you wan be governor una no join hand together make the person become the governor say but una dey talk say oduduwa oduduwa oduduwa say at least na go first start from somewhere say na go first start from somewhere say every time people go dey go against him. he no go fit talk for public anything wey he do like this yoruba people they know they dey certified mc oluomo dey let us dey know say if the oduduwa people yoruba people want make him support oduduwa say no be the way they take the foster. am no be say they go dey command them, they call im name they send different kind of words come meet them. say he go get the way they go take talk am wey be saying e go take follow them. and no be say they go see say he won't become governor They go talk say e no fit the position how they take no say e no fit the position why they not tell sunday gboo say he no fit the position wey e dey today say many of them no know whether as e wan become governor for lagos state say if he become the governor say im go change di life of a lot of yoruba pipo dem no know whether na dat time dem come fight for their oduduwa dem come see their oduduwa collect dem no know say all dis thing wey im dey do na for all yoruba land how yoruba land go take good e say if dem no start from one place how dem go take achieve wetin dem wan collect e say if yoruba pipo wan make im really stand support dem make dem join hand together with im pipo wey be say dem love her e say no be say no still get pipo wey love am o say with di pipo wey love am wey be say dem want really say dem wan collect dia oduduwa say dem wan make him join am togeda with dem dem also need to support am too because dem also need to support am too say if dem no support am and dem dey always dey against im progress and dem dey expect make him come dey talk the word wey go dey sweet dem say e no possible e no be that kind person wey be say e dey pretend e no be person wey be say e dey pretend if e no wan do something e no go do the thing but me, they come they use command word say by force he must do him. He say e no go work like that. say because no be so dem take they do something una no go fix on our own person wey be say he say won't become president or he won't become governor Now go day against the person at least no be saying don't fair become governor or anything for one place wey be say e no do anything at least they go test this person okay oh, make you fair go for first first uh, first one oh. if you go away, no can't do anything Then they go get right to talk say okay oh, we no go feel support and say no more. He say many people when we say dem dey big big place to today wey dem dey big place today Not be because say they go one big school Now their brain I make dem dey the big place wey they dey today why be say yoruba own go dey different wey be say they go talk say oh mc oluomo no go school na so mc oluomo no do this mc oluomo no do that one make dem dey talk how yoruba land They go take see progress Now that one na matter Not be by to rights. He say many things wey im don achieve today Not be by rights. Not be to achieve am be by rights. Not be to achieve many things wey im achieve today a lot of people will be say that they read they rewrite they go out dey do everything They know dem no achieve di thing wey be say e achieve today so if yoruba people really want collect dia oduduwa they need to come togeda make they support one another. no be say they go see the one wey be say one clamp up because say the one wey graduate never fit reach there They go talk say the one wey be say don clamp up make e fall down make the one wey graduate make e go the place e say everybody get the head wey carry come life Him go tok say him go become governor tomorrow no yoruba go fit drag am come down say e no go become the governor because why he don serve that lagos state and he deserve to be governor many governor wey be say dem dey be governor for that lagos state without am dem no go dey there dem know say na tinubu dey put dem but if he no go there go support vote for dem carry your own pipo togeda come outside join out togeda to put di yoruba pipo for there dem no go dey there today say dem dey rule so why be say e go be im own turn dem go dey against am say e no go school say president of nigeria wetin e dey feel di right so my people, now this one na mc oluomo let us know say now the reason why we say he never support And I be this one say everything for this life Now brain now e need Not be by the read or write say many things wey we say e don achieve today Not be say he go school but he achieve good things so many people, may they know they bring person down and na go bring the person down finish Now go They expect the person say may the person come they support on for oduduwa so the only way where oduduwa go fit take stand now, if all the yoruba people stop to dey go against people opinion say this one go bring your opinion anyone will bring your opinion say na so e go be when we say no favour then they go start to dey blast the person say no be so dem they do something. so if they no join hand together make dem support am too to become governor I im go take join hand together with them. so now he make him the only. Oh, when we say he never talk about oduduwa mc Lomo, why you dey talk like this now be say me i feel say you dey talk for your own pocket i know say e no good me a lot of people dey come against you say you wan become eh, governor for lagos They okay we know that one say many people they will be say that they make am without say they no go school but if to say dis fulani people, they don't silence one of your family now say eh they don't silence one of your family now you could know say you need to join hands together to fight for this Oduduwa because people when they fight for Oduduwa they know they fight for Oduduwa because of their own pockets. but waiting me only day against Oduduwa they say if Oduduwa people say you bring one uh, opinion come outside and they no like the talk they go start to dey go against the person which is e not supposed to be like that but if we wan look the other side this Oduduwa where they fight for dem dey fight for the Oduduwa because Fulani people they oppress them and for their land they don't take over their land finish now, make they talk say yoruba people may do their own may fulani people go back to their own land no be and if this thing na yoruba people, dey their own now you yourself you get children Then they grow They want me your children if they grow tomorrow when we see that they come outside they no go dey fear for their own fatherland again me another person can't dey they can't dey occupy am so if you dey feel say you no wan join oduduwa because of they do like this people wey dey fight for oduduwa dem no dey fight am because of only themselves many of dem dey abroad wey be say their children dey go better school wey be say where dem dey security dey there eh? but they still dey uh, they still come outside join hand together still dey fight for this oduduwa so if you also take step fight for oduduwa no be bad just that me i dey against say make dem dey commonize you say you no go fit become governor say you no feel right uh -huh. e no good for that one and again make person come outside say oduduwa o oh, na this time na we go na Oduduwa go fit stand, or make this one fair be president, O make the con they go against the person because the person talk. It e no make sense. Because everybody get right to talk. Everybody get right to talk. The person no go fit just, the person no go just fit there now. Make they talk everything will go the favor Oduduwa. The person dey wey be say e get right to come out with im own opinion if una no take that one ahead eh, that, that one na another case but mc oluomo dem you dem no need to do wetin go favour you before you go know say you need to stand together join hand together to support me Oduduwa land say okay Me Yoruba people go on their way if you no want support okay no be say you go dey use that say they no support you for governor They no support you for governor say they no support you na make you no wan support Oduduwa that one no be excuse because me i dey hundred percent sure say if to say Fulani don come now come do one or two things to your own family member uh eh, -huh, you go know say this fight wey be say all the yoruba pipo wey dey diaspora wey dem dey fight na for May everybody for take dey waka freely you know say na good fight na dem dey fight for so na this one i me get to talk for this matter my people. as mc oluomo don talk this kind word May na let me know wetin i think for the comment section and if una never subscribe may na subscribe so that una no go miss any celebrity gist wey i dey upload una bye bye till i come on our next time bye guys see you guys in my next video bye guys